Qophii ispoortii. Dorgommiin olompikii baranaa kalee dhumate meedaaliyaa hedduutu badhaafame dorgommiin sun akkam turte oduu gurguddoon gama olompikaa dhufte ammoo atleetii Fayisaa Lalisaa Itoophiyaa bakka bu'ee maaraatoonii irratti lammeessoo bahee moo'e yoo moo'ee dhufe sanatti mallattoo mormii agarsiisaa ture oduu guddoo miidiyaa addunyaa taate dubbiin sun soraatu akkuma inni dorgommii irraa baheetti riyoo biraazilitti bilbilee dubbise mee walumaa gala gara qophii soraatti deebina.
babartoole olompikii riyoo biraazil kalee dhumatte biyyaaf naannoo 205 tti guyyaa 16 keessatti biraazilitti walitti baheetiin wal dorgome madaaliyaa hedduu badhaafama atleetota kum 11tiif 500 ta'anitti bahee jabeennaaf qarooma bara hedduuf kuufachaa turan irratti dirreetti wal yaa'anii wal dorgoman ameerikaatti madaaliyaa 121 kan keessaa warqiin 46tiin dur jira gireet biriitan madaaliyaa 67 kan keessaa warqiin 27tiin itti aanti chaayinaa madaaliyaa 70 kan keessaa warqiin 26 sadeessoo taate. afrikaa keessaa keenyaatti madaaliyaa kudhanii sadii argate kan keessa warqeen ja'a isiitti ta'an afrikaa keessaa jalqabaa isii jechuu afrikaa kibbaa madaaliyaa kudhan argate kan keessa warqeen lamaan itti aante itiyoophiyaan warqii takkitti almaaz ayyaanaa dorgommii metirii kum kudhanii reekoordii haaraa cabsite waliin madaaliyaa saddeet argate biyyooti harki duwwaa galanilleen hedduu itiyoophiyaan baran akka durii irraa eegan kaaniif maaniif madaaliyaa hedduun argateen tan egirumaaf atti deebine suniin duratti leenjisaa toleeraa dinqaa namni atleetota tana waliin riyoo biraazil laqmaan jedha. akkuma jarii dorgommii irra baheen bilbilaan dubbise akkana jedha.
dorgommiin olompikii bara kana humna baay'eetti qophoofne turre ijoollonni atleetonni dharrannee dhufnes atleetota muraasa irraa kan darbe muuxannoo warra hin qabne booda olompikii kanaan dura irra irraan hin beenne waan ta'eef akkuma argitan immoo faaraa wajjin sekendii xiqqoodhaan sekendii xiqqoodhaan addaan dur meetirii dhibba tokko gadhiisisee injifatu kanaan addaan ba'anii injifatamanii yoo inni tokkoffaa ta'uun kiyya lammaffaarraa sadeffaarraa kanaaf jijjiiramni warqiin akka kanaan duraarree baay'achuu baate madaaliyaan kanaan duraa olii baay'atee waan jiruuf hojiin hojjetamuu qabus heddeetti hojjetamuu qabus jira heddeen hojjetamee baay'ee hojjetames jira. kanaaf waluma keessa jira jechuudha.
Ijoollee muuxannoo hedduullee hin qabnu karmaan duralleetti dorgommiilleetti hin seenne qabannee dhufnee jette baruu ijoolleen atleetotillee dabaleetiin namni hedduun bara kanaayyuu atleetiksiin dorgommii akka itti filan rakkinni qabaa jechaa dubbachaa turanii fakkeenyaaf mar tokko fastaadiyoomii fa'aa dhufaniitiin warri hiriir baay'illee yookaan mormii dhageessisillee ni jira sunii waan wal qabatitti fakkaatamoo dhuguma ijoolleen kun akka tansaa warri muuxannoo hin qabne jennamoo mormiin sunillee ka'ee jirti jennamoo bar duriitiyyoo walitti ilaalan bar kan wanta akka madaalaan xiqqaateef yookaan ammoo warqeen xiqqaateef wanta atin akka leenjisaatti argitfaan jirti kan bulchiinsi deebisuu faallee danda'a wanta akka atin leenjisaatti argitfaan maal.
Fakkeenyaaf tiimii keessatti dabalamuu qaba jedhee kan hin yaadu qananiisaa ture. Qananiisaan sirriidha tiimiitti makamuu qaba. Lammata waan gaaffiin ka'aa ture gaaffii bulchiisa gaariidha gaaffii bulchiisa gaarii akka bulchiisa gaariitti. Ispoortiin akkamitti deemuu qabaa ogeessa ispoortiitiin deemuu qabaa jechuunis gaaffiin sunis sirriidha. Sadaffaan dur kan beekame Hayileef Daraartuu yookaan Qananiisaa Xurunesh yookaan Masarat. Amma garuu madaaliyaan dhufe kun namoota adda addaatiin wanta adda isa godhu wanta akka leenjisaa dargaggootaa ta'anii muuxannoo haa dhaban iyyuu ga'umsi isaanii bilchina haa dhaban iyyuu malee. namoota adda addaatiin taamiraata nama addaatii ganzabeen nama addaatii maareen nama addaatii almaas nama addaatii hagos nama addaatii namoota adda addaatiin dhufe jechuudha wanti jiru. Fayyisaan amma maraatoonii lammaffaa beekuun nama addaatii namoota adda addaatiin dhufe madaaliyaan dhufe kun amma. So kanaaf jabinni adda baay'ee mul'ata jechuudha.
Obbo Toleeraan galateeffanna. Ittaaniitiin ammoo oduun guddoon gurra addunyaa guutte Atileet Fayyisaa Lallisaa Itoophiyaa fuula boo'eetiin maraatoonii kalee irratti lammeessoo ba'e. Fayyisaan mallattoo hiriir mormii Oromiyaa irratti ta'uun beekamtu harka mataa irratti wal qaxxaamursee ol fuudhe yoo dorgommii dhufu sun yoo dorgommii fixatu sun uummataa fi addunyaallee agarsiise. Nam hin beeknee fi fayyisaan eenyu yoom dorgommii jalqabe?
Dorgommii kanan jalqabe kuma lamaa fi saddeeti anani biyya alaa deemee dorgomuu jalqabe. eegas amma ammaatti karaa dhuunfaa kiyya nan dorgomaa biyyallee bakka bu'ee kanaan dura sadaffaallee baheera shaampiyoon addunyaa kuma lamaaf kudha tokko Daeguu ta'e.
Meetirii meeqa meeqa dorgomta hedduu?
Kiroos kaantiriis dorgomeera ani maraatooniidhaan yeroo lama biyyicha bakka bu'ee too qabxii fiduu danda'icha.
Eessaa bakka buutee dorgomte.
Kiroos kaantiriidhaan jalqaban boo Iskootland danbaraan deeme. Achii booda immoo waggaa isaatti Joordaaniin deemee bayya baay'een deeme yeroo jaan biyya sana bakka bu'ee kiroos kaantirii duwwaadhani. Maraatooniidhaanis yeroo sadni biyya bakka bu'ee al tokkicha addaanan kutee yeroo lama immoo meedaaliyaa keessa galee hin jira.
Meedaaliyaa hagam badhaafamtee lafa qabda gammaa.
Lakkoofne meeqa akka ta'u baay'eedha garuu lakkoofsaan beekuun danda'u kana jechuun danda'u.
Kanaafuu meedaaliyaa hedduu qabda.
Meedaaliyaa baay'een qaba.
Fayyisaatiin warra Oloompikii jalqabaatiif dhufe keessaa nam tokko Oloompikii jalqaba irratti dhufanii dorgomuu waan xiqqoo miti. Gaaffii guddootti deemuutti jira garuu Oloompikii nam jalqaba Oloompikii irratti dorgomee dorgommii maal fakkaatti?
Dorgommiin akkamiin silaallee gaarii ture haalli dorgommichaa baay'ee gaarii Oloompikii mo'achuun hafuutii Oloompikii hirmaachuun waan guddaa ture. Ani immoo qabxii kana fidee garuu gammachuu maaltu jira gammachuun keessi Akkaataatti nama gammachiisu qaba. Ani fakkeenya isaan gaddatti ni jala jirame karaan ittiin gammachuu kiyya ibsadhu hin dandeenye. Fakkeenyaaf hiriyoonni kokkaan manadha. Kaan immoo an du'an guutani. Kanaafuu gammachuu baay'ee beektonni ta'in gaddatti na jala jijjiirame jechaadha.
Mallattoo yoo fiigaa dhuftellee wanti ati agarsiiftellee harkaa maratteetiin mormii too agarsiisaa turte manatti himee.
Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf bara kuma lamaa shannatti fakkaata yookaan immoo sagaltamii saddeetan jennuun sun jechaadha. Waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen achi ijoolleen biraa du'an jiru. Isaas immoo inni dhamuu maal ta'u baay'ee ulfaadha kaayigaa inni kun achuma oolla inni dhamne malee mataa kiyyaan ijoollee warra hidhaman gaggaafachuu baay'ee rakkisaadha haalli isaa kana jedhesitu mun danda'u waan ta'eef.
Mallattoon sun maal agarsiifte nama hin beekneefillee.
Mallattoon sun akka jedhutti diddaadha. Kun akkuma amma uummata Oromiyaa keessatti baay'een godhu sana diddaadha. Maaliif mormii isaan godhan sana Oromoo protest Oromoodha waan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma danda'e karaa hin danda'e kana kaayyoon kiyya.
Durumaa nutti yaadaa dhufte fakkeenyaaf wanti kun wama dhiyoo qalbii keessa dhufu.
Dura yoo agarsiisan ture taarsiin irratti haala dura kaameraan na fudhanneetti fakkaate.
Eessirratti?
Ogguma roon kan bakka jalqaba fiigicha kaanuu kaane. Achumatti agarsiisan ture garuu kaameraan na fudhanneetti fakkaate.
Jechuun olompikum kan irratti jechuudha.
Eessuma kan irratti malee yaada hoggaa sana iddoo sana ga'ee miti ana yaadadhe. Durumaan laphee qabaachaa.
Biyyallee ittiin deebi'u yoo biyyaatti deebi'u rakkina kana narra ga'a akkan ga'a narra ga'a lubbuyyuu dhabuu danda'a jettee waan hedduu dubbachaa turte miidiyaarraallee caqasaa ture mee sun natti hime.
Waa sadi ni madhee nama achirratti tokko yookaan kallattiin hin beekaman jarri amma saree maraatuuti na ajjeesuu danda'u. Lama immoo na hidhuu danda'anii sadi akkan biyya alaan baane kinoor na gochuu danda'u gara fuulduraa kanan itti madhee kanaan.
Bakka buutee dhufte tiishartii yookaan immoo wayaa keeyyatti hin baafatte nam miliyoon hedduutti si ilaala akka namni maal si hubatu feete.
Ani asirratti kaa'ama fakkeenya alaabaa jara kanaa kana namni dirqameeti. eenyummaa kiyyaa kana har'aa miti halan jalqabe namni illee ana beekuu baatu malee hojiidhas waan ta'eef fiigichi kun ani ittiin kana baannee goonu kun aalfa dirqamneef jecha waan tokko gaafa nama keessa dho'e hin daangaa isaan darbu kanaaf haalli nuti ani kanatti gochuu danda'a jechuudha.
Meduubas deebisa gam akka biyya hin deebin dubbattee duraan yoo jettu Ameerikaallee deebi'uu fedha yookaan Xaaliyaana deebi'uu fedha jettee wanti mirkanaa wanti.
Achiree yoo naa dhume garas hin deema haalli isaa naa xumuramu malee. Viizaan harka biyya keessan jiru asii deemuudhaaf amma asii wanti inni na dhumatee gara sin deema sin deema jedhan jiru ta'u kallattiin eessa deemu barbaadannaa achi gara Ameerikaa deemuu barbaadan jedhu.
Harka kennattee amma?
Hin kennanne amma kana dura.
Namni yaada kana murteeffatu ma qofa moo namni yaada kana waliin jedhattan jirta amma?
Namni yaada kanaa dhabeen jiru hunda namni yaada kanaa dhabeen jiru namni akkaataa isaa dhibee beekama fakkeenyaaf namni wallaaleen jiru beekama jubbuu mi'a akkuma argate kana baaname akka durii sanatti namni gammadeetu fuudhee walii gadi deemu jiru argiteef ta'u ta'e warra wanta kan ol kaasaniif. Baay'ee rakkisaadha beekama haalli isaa danfeera namni hundu.
Fayyisa waan ansin gaafatin maal natti mufeet waan addunyaan si beekuu malte.
Addunyaan kan wanti addunyaan odoo ta'ee odoo akkuma kun biyya biraa akka biyya Liibiyaa biyya uummanni dhumaa ture. mootummaan addunyaa gargaaree biyyi sun akka bilisummaa sana argate uummata keenyas odoo gargaaranii du'aa fi baqacha kanarraa baasanii kana baay'ee na gammachiisa.
Ispoortii keessatti fakkeenyaaf mallattoo tokko agarsiisuu fa'aa waan siyaasaa fa'aa yookaan ammoo waan amantii fa'aa dubbachuun akka olompikiin addunyaa jedhutti waan tokko tokko nama adabsiisuu fa'aa danda'a. fakkeenyaaf harku wal fuudhuu diduun fakkeenyaaf akka gurbaa filisteemii fi israa'el tokko asiin duratti harku wal fuudhuu dhabuu irratti waan nama adabsiisuu fa'aa jira. gam kanaan fa'aa wanta sodaatu fa'aan jirti.
Ani maaliif ani siyaasa yookaan immoo aangoon qabadhaa miti isaan jibba waliif qabani. Nuti mee uummata biyya keenya keessa dhumuudhaaf akka rakkina uummata mootummaan sun rakkina uummata keenya uummanni biyya keessa du'uusaa duwwaan agarsiise malee siyaasa waan biraatiin miti uummanni immoo dhumaa jira uummanni kanan calaqqisiifadhe malee siyaasa waan biraa ganaa wajjin dubbanna mee dhaqee maal akka godhan.
Wanti ati sodaattu faan jirti fakkeenyaaf biyyi tana kee jirta wanti ati shakkitu yookaan wanti ati naan guutamnee akka nagaa keetii fa'aa wanti ati sodaattu faan jirti.
Omaan shakkoosti maallaqooti simte isaanis waan gochuu waan hin dandeenyeef kana jedhee sirriitti sitti ibsuu hin danda'u.
Fayyisaa Leellisaa guddoo si galateeffadha Fayyisa.
Ayyee ulfaadhatullee.
Gama kaaniin immoo hawaasi biyya alaa jirullee akka oduu qabnutti fayyisaa horii homa hedduu walitti guruu jira jechaa dhageenye fayyisaan biyya deebi'u na sodaa jedha obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa durtaa koongireesii federaalistii Oromooti sodaan isaatuun dhugumaa jedha.
Sigaatuun inni gaarraaleen. Piraaktikaalii koo yaa'ee noonu.
Ee dhugaan isaa mirkanaa'aan jennaan nuyyuu arguu jirra fakkeenyaaf namni akka itti gaafatamtootii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa fi miilootii isaa tanumaan hidhamanii jedha obbo Mahammed Sayid immoo oduu himaa waajjira ministeera odeeffannoo kaa koominikeeshinii Itoophiyaati.
እንግዲህ አትሌቱ በዛ መድረክ ኢትዮጵያን ያስጠራ ጀግና አትሌት ነው በፈለገው መልኩ akkana jedha atileetiin kun goota waltajjii sun irratti Itoophiyaa maqaa yaamsise akka fedheen akka yaada fedheetiin yaadi isaa himachuu danda'a kunin immoo biyyittii deebi'uuf deebi'uu dhabuun walti fidan jirtu yaadi ofii karaa fedheen himachuu danda'a karaa nagaatiin himachuu danda'a biyyitii biyya seeraan bultuu jedha mootummaan Itoophiyaa waan fayyisaan jedhe kana hin fudhanne ministeera odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetachoo Reddaallee fi fayyisaan baga gammaddee jedhe ergaa tuwiitar irratti eegergeen duubatti biyyatti deebi'u wanti isdhoo waan jirtu akka gootaatti simannaa jedhe qophiin ispoortii taarra tanumaan sooraalaa keetii gamkiyyaan nagaan bulaa.